my people oh hmm, still on the continuation of the matter oh my people Ooni of Ife don vex oh Ooni of Ife don angrily summon the whole Ooni uh, all, all the uh, his wife all the end time Oloris both Ifa chief priest, all of them make dem come out say e no go dey inside river eh soap go enter im eye him when e be onirisha, no go dey inside river soap go come enter him eye or him wey be onirisha, no go dey inside river eh him go come dey use spit dey wash hand say no no no no no e get one parable wey dem talk for igbo land dey say elder elders no go dey house then pregnant goat go come kpai for rope when they hang for im neck e no work my people oh, una know say the thing when e dey ground since we be say they e rain Now this elizabeth when they marry new when he be say dem say Beyonce the press am say she never fit sleep since when he marry ah ah in parents come say na buy them wan buy their daughter say which one be say person marry for husband as he no fit sleep my people oh, the thing don dey pass be careful na the babe run go meet im parents oh. now when im parents come call out Ooni of Ife Ooni of Ife felt so bad say ah ah what is going on wetin dey go on she say no way oh. dem go call Ifa chief priest Ifa chief priest come summon all of them. hey my people and ankama ankama wetin dem dey call uh, winch for hausa sef ankama maye yes ankama maye a cikin palace daga oni of ife yes o my people no be small thing o oni of ife come summon ifa priest come summon the end time oloris dem dem go call elizabeth dem say make e come sit down make e talk how dis thing dey do am wen elizabeth open im mouth wen olori elizabeth open im mouth everybody was choctalized all i come dey point to one particular olori which i don want to mention her name because nobody made me a judge until she has been proven that until they don catch am red handed but everybody dey suspect am because na elizabeth elizabeth go do aproko about am na this whole thing start so ifa come come out ifa come do incantation do incantation do incantation do incantation come dey warn the oloris dem say you see dis place all of una enter if una like make una dey go visit all those una shekele babalawo dem the the, principalities and power the person when he hold the key for inside this palace na onisha e no go take five seconds for for onisha to do the person something say make dem take time warn dem seriously say who know say na him make he stop or make he confess say dem give dem four days four days for the person to come quietly confess o. Oh. So for the person to come quietly confess because this is very very embarrassing What wetin he say wife wey dey just wey dey wey dey just welcome into the palace could no longer sleep in the palace every night she go dey hala una wan send am make e kolo una wan give am kolo she has to run for her dear life go meet her parents na as the parents come come come dey rake come dey rake dey vex was angry na oni say make oni take action na be this action wey oni of ife don don go summon all im babalawo dem all in, in deity all in shrine say all of dem go take oath say this one no go end o e say e no go end say after ifa don give dem make dem confess in the next four days in the next four eke eke market day the person need to talk or if not if e no talk anything wey e see make e happen anything wey the person see make e manage and apart from that, he said, dem go take oath all the women then, for the palace They need to take oath against anybody when he be say want to do any evil against im fellow wife make e return back to am say go all of them go swear oath so that they go put an end to this whole issue say because it's becoming very very embarrassing say for the palace of ife eh Yeah. Now they say wen queen naomi dey dat palace oi they were attacking her left right center when they were attacking her left right center what queen naomi did was to enter into warfare prayer start to dey kabaj night na here she and dem. wen she don kabaj kabaj kabaj dem see say go no go dem no fit dem no fit near naomi for dat one because naomi kpakpa night reach she sef no go sleep twelve dem go dey battle am. only then the kpiyans then shock him dem come say okay now this level so this prophetess she's strong well well i be okay we go push her make e go make e go write something for social media at least that one go make am -huh. dem come curse oni of ife oni of ife come provoke and provoke am provoke her you get the way person will provoke out of anger e go act naomi act out of anger by going to social media to write that thing and for una information if to say queen naomi quietly pack her load leave that palace without even telling social media in-law it would have been more easier then another issue of when she come go announce am na there na eh dem dey take hold am say ah she disrespect the king this this that that but they no wan talk everything when e happen so my people o oh, hmm no be small tin know. After dem don hold di meeting finish na im dey tell elizabeth say make you no worry say dis night she go sleep well say if dem burn dat olorikpians very well make she come out again come come come oppress um, Elori elizabeth make e come out dis time around na so dem come give dem something say make all of dem rub for their forehead dem come rub dem come put water for inside pot dem come do incantation do incantation so oya make all of dem dip their leg inside na so all of dem dip their leg inside say that person wey e dey do that thing say na only seven na only four days dem give the person say if he say if he try am again eh eh wetin dem go take e eye see say which kind small winch wey be say dem chop wey be say they will come They oppress their fellow human being person no go fit sleep for night for what my people oh, na so the meeting take end Oh, um, olori elizabeth parents dey come thank oni of ife dey come assure elizabeth say make e no worry make e make e sleep say nothing go happen this night so my people oh, we still dey wait o oh. we don carry our satellite and onyokometer put our ear for ground dey wait make we know whether this night olori elizabeth go sleep well abi eh, that winch wey be say e say wan go press am if dem born am well make e go make dem see so na so dem come take end di meeting o The parents dey come thank korea fifa thank am dem come go back o so elizabeth don come back now so everybody just dey watch dey see how go dey go na i say make i come carry come Just to now as per with the amebo group of company once we hear something we will call touch the lights. we call touch light the whole matter so make una share this video make una like this video in case you never subscribe So boring gist make una subscribe i go they bring una the latest as it happen for the palace of Ooni of Wanna have a nice day bye.